Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin ahas magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitiquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa Matammaatti namoonni nagaan humnoota hidhataniin butamu. Itoophiyaa keessatti baqattoota Eertiraa fi kanneen dahata siyaasaa gaafatan irratti hidhaan jumulaa raawwatamaa jiraachuu. Waraanni Gaazaa keessaa xumura osoo hin argatiin. Waraanni Gaazaa keessaa xumura yoo argate bulchiinsa Gaazaa mootummaan Mohaammed Abbaas nata fudhata jechuu isaa warra har'aaf qindeeffanne keessaa of harkaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara tujubeettan isin dabarsa.
attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an tuujubee horaati. loltoota raayyaa ittisa biyyaa fidhattoota faannoo gidduutti jimaataaf sanbata darbe walitti dhukaasuu meeshaa gurguddaatu ture jechuudhaan kanneen ijaan argine jedhan keessaa shawaa roobiit keessa akka jiraatan dhalataan affaar tokko vo'eef ibsaniiru namoonni ajjeefamanis reeffi isaanii ituun kaafamin turuu isaaniif nageenya isaaniif sodaachuudhaan maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan shawaa roobiit ka biroon ibsanii jiran. lola obbolaati jechuudhaan mormii isaanii ka dhiyeessan namni biroon illee mootummaan furmaata akka barbaadu gaafataniiru hojjetaan eegumsa fayyaa shawaa roobiit tokko akka jedhanitti dhukaasa sanaan miidhaan irra ga'ee yaalamee ka deebi'e nama tokkorraan kan hafe wal'aansaaf namni dhufe ka biroon hin jiru jedhan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii godina shawaa kaabaa walga'iirra jiraachuu isaanii himanii ragaa ituun kennin yoo hafan kantiibaa magaalattii argachuufis yaaliin ta'e milkoofne. tajaajilli oduu itiyoophiyaa gabaasa gamaagama baatilee shanii naannoo amaaraa kan kutaa yeroo muddamaa irratti hundaa'uudhaan akka jedhetti nagaan naannicha keessatti mul'achaa waan jiruuf sochiiwwan dinagdee hawaasummaaf misoomaa dabalatee dhaabbilee tajaajila kennan hojii jalqabaniiru ka jedhamu tuqee jira sababaa dhukaasa shawaa roobiitiin kan ka'e tajaajilli geejjiba uummataa daseerraa gara finfinnee dhaquuf deebi'u adda citee ture. yeroo ammaa magaalattiin tasgabbaa'u isheef tajaajilli baankii dabalatee sochiiwwan idilee itti fufuun ibsamus jiraattonni ammayyuu yaaddoo akka qaban ibsaniiru jechuudhaan masfinaarraa ga'e gabaaseera.
naannoo amaaraa godina gondar aanaa matammaa ganda meeqaa jedhamuun waamamu bataskaana mikaa'el keessatti dilbata darbee galgala humnoonni hidhatanii jiran. gara mooraa bataskaanichaatti seenuun namoota kudha lama kanneen barnoota amantaa barachaa jiran butanii deemaniiru erga butanii deemanis maatiitti bilbilchiisuun maallaqa baay'ee guddaa ta'e nu gaafachaa jiru jechuun maatiin warra butameeru kan nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan sagalee ameerikaatti himaniiru haaluma wal fakkaatuun wiixata darbe guyyaa keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii saddetiitti. gandawaa irraa gara gondaritti konkolaataa minibaasii namoota fe'ee deemaa jiru bakka addaa daraqa abbaay jedhamee waamamutti humnoonni hidhatanii socho'an kun namoota kudha ja'a butanii fuudhanii erga deemaniin booda maatiitti bilbilchiisuun maallaqa guddaa ittiin gadhiisisan gaafataniiru jechuun maatiin warra butamee himaniiru. aanaa matammaattii fi naannoo isheetti torban darbe irraa kaase namoonni butamuu fi ajjeechaan babal'achaa dhufuun na yaaddesseera kan jedhe paartiin dimokiraatawaa qimaant mootummaan nageenya uummataa akka eeguuf waamicha dhiyeesseera dhimma kanarratti aangawoota naannichaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne gabaasni baardaararraa kan astar misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo. Itoophiyaa keessatti baqattoota eertiraa fi kanneen dahata siyaasaa gaafatan irratti hidhaan jumulaa raawwatamaa jiraachuun raawwatamaa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise tujubeen dabalataan nutti himti.
Koomishinichatti daayirektarri mirga hojii baqattoota godaantotaaf kanneen biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'anii ingudaa'ee masqalee voaf akka ibsanitti finfinnee buufata poolisii adda addaa keessatti baqattoonni lammiiwwan eertiraa hidhamanii jiraachuu mirkaneessineerraa jedhan kanneen keessaa dirqamanii gara biyya isaaniitti deebisamuun isaan mudachuuf ka jiru ta'uu kan ibsan daayirektarittiin tarkaanfiin kun waliigaltee sadarkaa addunyaa waan cabsuuf nu yaaddessaa jedhan. baqattoonni sagalee ameerikaaf ibsa kennan gama isaaniin poolisiin sababaa tokko malee qabee akka isaan hidhuuf dhiittaa mirgaa adda addaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatu tajaajilli baqattootaaf baqaa deebii kan itiyoophiyaa gama isaan koomishinichi yaadaawwaniif komee dhiyaataniif yeroo dhiyoo deebii akka kennu beeksisee jira baqattoota kana keessaa nageenya isaaf sodaate maqaan koo akka hin tuqamne ka jedhe namni tokko waraqaan eenyummaa keessanii hin haaromsamne jedhamuudhaan hiriyoota isaa sadii waliin bakka bashannanaatii poolisiidhaan qabamanii erga hidhamanii booda torban tokko booda gadhiisamuu dubbata buufata poolisii inni keessa ture keessa namoonni jaatama kabiroon ka turan yoo ta'u irra hedduun isaanii lammiiwwan eertiraa ta'uu ibsee yakki nuti hojjenne hin jiru qorannaanis geggeessamaa hin jiru jedheera. hidhamtoonni kun gadhiisamuufillee maallaqa gaafatamaa jirra jechuun himatan dhimma kana laalchisuudhaan waaltaalee poolisii federaalaaf finfinnee biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e har'aaf milkoofne jechuun gabra mikaa'el gabramadin gabaaseera.
maatiiwwan burundii keessaa haleellaa riphee loltoota xumura torbaniin dhaqqabeen firoottan duraa du'an awwaalaa jiru jedhame.
burundii keessatti haleellaa garee finciltoota biyya hollaa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessa maadheffataniin raawwatame hordofuudhaan yoo xiqqaate namoonni digdama ajjeefamuu dubbii maammootummaa burundii sanbata darbe ibsaniiru ilma obboleessa kootii ka daandii sadaffaarra jiraatu arguuf baheen ture ijoollee isaa waliin ajjeefamee jedha firri nama miidhamee kanaa ka ta'e jiyaan niyoonziimaa haleellaan kun jimaata galgala magaalaa dhiyaa bugiizoo jedhamtu. kan haroo tanganyikaa daangaa koongoo dhiyootti argamu keessa manneen sagal irratti kan xiyyeeffate ta'uu mootummaan burundii beeksiseera dhugaa dubbachuuf kun shororkeessummaarraa gadi miti dubartiin ulfaa tokko lubbuu ishee akka oolchan isaan kadhattee turte dhumarratti garuu hunduu akkasumaan ta'ee jechuudhaan ministeerri biyya keessaa burundii maartiin niteertsee kibxata kaleessaa dubbataniiru. gareen finciltoota hidhatee burundii kan baha koongoo kibba kiivuu keessatti argamu reed tabaaraa. maxxansa x ka duraan tiwitara jedhu irratti barreesseen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhate gareen kun namoota nagaa irratti fuulleffachuu haaluudhaan loltoota sagaliif poolisii tokko garuu ajjeesuu isaa hime aangoonni burundii reed tabaaraa akka sochii shororkeessummaatti ilaalu gareen kun jalqaba bara 2011 kan mul'ate yoo ta'u bara 2015 eegalee burundii keessatti haleellaa walitti fufiinsaan raawwatameen himatamaa ture jedha gabaasi associated press.
israa'el gaazaa keessatti lola gaggeessitu babal'isuuf karoorfachuun yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa akeekkachiise gama biraatiin waraanni israa'el duula farra shororkeessummaa mooraa baqataa irratti akka gaggeesse beeksise.
humnoonni israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaa haaraa gaazaa keessatti karaawwatan yoo ta'u aangawoonni israa'el. waa'ee lola lafoo babal'isuu ilaalchisee yaada kennanii guyyaa tokko booda nageenya siiviilotaa ilaalchisee yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira roobii har'aa duula lafoof haleellaa qilleensarraan israa'el magaalaa gaazaa kan kaaba dugdee gaazaa bakka waraanni israa'el duraan garee hamaas barbadeessuu irratti fuulleffachuun duula geggeesse dabalata erga gara naannoo kahan yuunisitti socho'anii booda aangawoonni israa'el torban kana gara walakkeessa gaazaatti ka socho'an ta'uu yoo ibsan bakki kunis bakka mooraaleen baqataa hedduun keessa jiru gama biraan humnoonni israa'el roobii har'aa innaa west baank weeraranitti namoota ja'a ajjeesanii jiran tajaajilli oduu faalisxiin waafaan akka gabaasetti haleellaan qilleensaa kan israa'el mooraa baqataa magaalaa tuujikaarem cina jiru nuur shaahams kan haleele yoo ta'u namoonni hedduun madaa'aniiru. waraanni israa'el duula farra shororkeessummaa mooraa nuur shaams keessatti kan geggeesse jedhee humnoonni isaa garee namoota dhukaasa darbaniin haleellaan irratti raawwachuu dubbate humnoonni ittisaa israa'el akka jedhanitti xiyyaarri waraanaa garee kana haleeluusaaf loltoonni isaanii innaa duula nuur shaams akkasumas hebroon keessatti geggeeffameen namoota kudha afur to'annaa jala oolchaniiru jedhee jira.
oduu keenya xumuraatiin immoo karaa daangaa meeksikoo ba'uudhaan godaantonni gara ameerikaatti yaa'uu itti fufanii kan jiran yoo ta'u eegdonni daangaa dhaabsisuuf yaalii akka hin godhin jiran ibsame.
godaantonni kumaan lakkaawaman karaa meeksikoo kibbaa gama ameerikaatti yaa'u kan itti fufan yoo ta'u hangi tokko akka jedhanitti aangawoota ameerikaaf meeksikoo gidduutti dhimma godaantota daangaa irratti dararamaa jiranii ilaalchise marii karoorfamerraa bu'aa gaarii hin eegan godaantonni kun kibxata darbe bakka sakatta'iinsa immigireeshinii biyya keessaa guddicha meeksikoo kadugdee magaalaa huukstaalaa kibba bulchiinsa chiyaapaas keessatti argamtu bira darbaniiru. aangawoonni waardiyyaa biyyaalessaa achi jiran godaantota kuma ja'atti tilmaamaman dhaabuuf yaaliin goone yeroo darbe meeksikoon daandii guddaarra deemuudhaan of dadhabsiisu jettee abdachuun akka darban isaan gadhiiftee turte garuu aangawoonni yuunaayitid isteets walga'ii roobii har'aa gaggeeffamuuf beellamame irratti meeksikoon godaantota dabalataa akka dhaabsistu dhiibbaa ni godhu jedhamee eegama wanti meeksikoon barbaaddu maallaqa maallaqa godaantota hidhuuf biyyaa ari'uutii jedhan. leellisaan mirga godaantotaaf qindeessitoota godaantonni akka yaa'an taasisan keessaa tokko luis gaarsiyaa vilaagraan pirezidaantiin meeksikoo andres maanuweel loopes obraadoor torban darbe akka mirkaneessanitti aangawoonni yuunaayitid isteets kan isaan barbaadan meeksikoon godaantota daangaa ishee gama kibbaa gwaatmaalaa waliin qabdu cufuu yookaan baaburaan yookaan konkolaataa fe'umsaa yookaan immoo otoobisiidhaan meeksikoo keessa socho'uun. caalaa rakkisaatti akka taasistu pirezidaantichi akka jedhanitti garuu kan nuti irratti mari'achuuf deemnu waa'ee godaantonni akka isaan hin sochoone dhaabsisuu qofaa utuu hin taane yuunaayitid isteets uggura kana kaa'uu qofaa utuu hin ta'in biyya godaantota kanaaf gargaarsa misoomaa itti dabalaa erguuf uggura kuubaa akkasumas venezuweelaarra jiru xiqqeessuu yookaan kaasuu qabdi jedhan. ministiriin haaja alaa yuunaayitid isteets antoonii bilinkan ministiriin nageenya biyyoolessaa. aljaandroo maaworkaasiif gorsaan nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus liiz sheerwud randaal mariif jecha gara meeksikootti imaluuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo. Itoophiyaan yeroo liqaa irra jiru kaffaluun akka dheereffamuuf dhaabbilee liqeessitootaaf gaaffii dhiyeessuu ishee ji'a kana jalqaba irratti beeksistee turte akka gabaasa oduu rooyiters kaleessaatti immoo Itoophiyaan liqaa dhaabbilee dhuunfaarraa yuuroo boondiin liqeeffatteettu kaffaluu hanqachuu isheetiin biyyoota afrikaa liqaa isaanirra jiru osoo hin kaffaliin hafan keessaa ishee sadaffaa taateetti jedhe. deetaan ministeera faayinaansii itoophiyaa dr iyyoob takkaallinya immoo itoophiyaan waliigalaan dhaabbilee liqeessitootaa waliin mariirra waan jirtuuf malee liqaa kaffaluu dadhabdee mitii jedhu dhimma kanarratti waan qindeeffanne qabna kanattaan dhiyaata nu waliin tura. Itoophiyaan dhala liqaa liqeessitoota yuuroo boondiin dhaabbilee dhuunfaarraa liqeeffatteettu keessaa kaffaltii doolaara miiliyoona 33 guyyaa kaleessaa mudde 26tti kaffaluu dhabuu isheetiin waggoota hedduu keessatti biyyoota afriikaa liqaa yeroon kaffaluu dhiisan keessaa ishee sadaffaa taatee jirti liqaa boondii doolaara biiliyoona tokko liqeeffatteettu keessaa doolaara miiliyoona 33 silaa mudde 11 bara 2023 kan kaffaluun irra ture ta'us. Akka waliigaltee liqaa kanaatti yeroon kaffaltii liqaa yommuu ga'utti guyyoota kudha afur keessatti kaffaluu kan dandeessu osoo hin kaffaliin hafteetti. Ministeerri faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyoob Takkaalliin dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif deebii kennaniin warra liqeessitoota yuuroo boondii waliin Itoophiyaan mariirra waan jirtuuf yeroon liqaa kun darbe malee Itoophiyaan kaffaluu hin dadhabne jechuun ibsu.
jalqaba irratti nu yaada marii dhiyeessine warri abbaa qabeenyaa boondii immoo yaada filmaataa biroo waan hin deemsisne dhiyeessanii ture tokkoffaa dhala isaa hin hir'isne akkasumas yeroo kaffaltii isaa gabaabsanii dhiyeessan kun hin deemsisu jennee yaada filmaataa biroo dhiyeessine yaadota dhiyaatan kanneen irratti osoo waliigaltee irra hin ga'iin yeroon kaffaltii dhala idaa waan ga'eef maricha haga xumura argatutti ji'oota itti aananiif tursiisne. kun dhala isaa kaffaluu dadhabuu keenyaan osoo hin taane dhimma qajeelfamaati ka jedhu irra jirra akka yaada keenyaatti ji'a majjii waggaan haraan akka jalqabeen warra liqeessitootaa abbaa boondii waliin gara mariitti ni deemna maricha akka xumurameen garuu idaa kana dandeetti kaffaluu qabna yeroo marii kana taasisnus walamantaaf yoo fayyadeef lakkoofsa ragaa baankii biraarratti maallaqa sana galchinee mariif taa'uu dandeenya kaffaluu garuu hin dandeenyu sababaansaa marii isa liqeessitoota waliin yeroo liqaa dheeressuu jalqabneerru gara duubaatti nu jalaa deebisa. mariin sun immoo Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef.
Itti dabaluunis marii dhaabbilee liqeessitoota waliin taasisaa turre irratti dhimmi liqaa yuuroo boondii kun akka ajandaa guddaatti ka'aa hin turre jedhu Dooktar Iyyoob.
በነገራችን ላይ ከአቤት ዶሮች ጋር በነበረን ውይይት እንደ ትልቅ ጉዳይ አላነሱም።
dubbii keenya irratti marii liqeessitoota waliin taasifne irratti waan kana akka waan guddaattis hin kaasne wanti isaan kaasaa turan. marichi yoom xumuramaa dhalli isaa meeqa ta'a waan jedhu malee dhalasaa yommuun jedhu liqaasa guddaa jechuu kiyya malee isheen kun hin kaffalamne ka jedhu akka ajandaa guddaattis isaanis hin dhiyeessine yeroon kaffaltii liqaa akka dheereffamu kan Itoophiyaan gaafatte yommuu xumura argate dhiibbaa liqaa Itoophiyaarra jiru olaanaarraa gara giddugaleessaatti achiis gara gad-aanaatti gad buusuudhaan Itoophiyaan waan caalu akka liqeeffattu caalaatti investi gochuu dandeessuuf carraa waan kennuufidha.
Dhimmuma liqaa Itoophiyaa kanarratti sagantaa kanaan dura qopheessinee tamsaafnee turre irratti ogeeyyiin diinagdee nuti dubbisnee turre liqaawwan Itoophiyaa dhaabbilee liqeessitootarraa liqeeffatteetu qorannoo fi qo'annoo irratti waan hundaa'edha jechuun nama rakkisa jechuun ibsan. Dooktar Abrahaam Mangistuu yuunivarsiitii Bolonyaa Itaaliitti argamurraa akkas jechuun ibsu.
Biyyattii qarshii barbaadde ture qarshiin kun immoo haal duree tokko malee keessattuu kan chaayinarraa kun waan ta'eef salphumatti qarshii kana kan fudhatan baay'een isaa malee wanti hundi qorannoo irratti hundaa'e maaliif gara fuulduratti fakkeenyaaf infiraastiraakcharoonni tokko tokko gaafa hojjetaman infiraastiraakcharoonni kun galii hammamii fidu gara fuulduratti jedhamee tilmaamamni har'a irratti hojjetamu. Infleeshinii gara fuulduraatti dhufu wantoota garaagaraa dhufuu fi akkasumaan immoo daayinaamiksii ji'opolitiksii addunyaa irratti dhufu kan xiinxalee miti anaalisisiin koost beenefit anaalisisiin godhame jira jechuudha amma dookumentiin hin jirretti kan nama deebi'udha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa qorataa fi gorsaa diinagdee kan ta'an Finfinnee irraa liqaan rakkoo yeroo sana uumamee jiruuf furmaata barbaaduu waan ta'eef. Qo'annoo fi qorannoo irratti hundaa'ee fuudhama jechuun nama rakkisaa jedhu.
Liqi yeroo garaagaraatti fuudhamu baay'een isaa qorannoo fi qo'annoo hedduun itti geggeeffamee fuudhama jechuun nama dhibuu danda'a. Sun maaliif dhimma rakkoo yeroo sana uumamu furamee atattamaan biyyattii yookaan immoo haala rakkoo faayinaansii jiru furuudhaaf kan itti deemamu kan ta'u ta'a jechuudha.
Itoophiyaan idaa liqaa irra jiru kana kaffaluun yoo itti ulfaate. Yookaan yoo hin dandeenye maaltu ta'uuf deema kan jedhuuf Dooktar Abrahaam yommuu deebisan.
Kana keessa yommuu seename garuu tokkoffaa Itoophiyaan ammayyuu loo kireedit reetingiitti seenaa jirti. Biyya liqiidhaaf hin taane taate kanaafuu qarshiin addunyaarra isheen argattu guutumaan guututti cuufaa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatu sovereign bond gabaa addunyaa irratti gurguree galii argachuudhaafis hin rakkata. Akkasumaan foreign direct investmentii fi wantoonni isa wajjin wal qabatan gara Itoophiyaatti dhufanii biyyattiin maltinaashinaal koorporeeshinootaatti kennamuun ishee yookaan immoo warri diinagdee addunyaa irratti gahee olaanaa qabu dhufee akkuma salphaatti biizinasii akka hojjetu taati. Kana bira hoo darbe garuu political instabilities hin fida biyyoonni akka chaayinaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyyoonni birootis Itoophiyaa keessatti mootummaa jijjiiruudhaaf iyyuu. Dhaabbachuu danda'u mootummaa isaaniif kaffalu ijaaruudhaaf mootummaa jiru irratti iyyuu ka'uu danda'ama. Kuni garuu baay'ee loo waan ta'eef hin eeggamu. Kuni mootummaan kamuu liqii hin kaffalu jedhee ka'aa jedhamee tilmaamamu kuni seenaa keessattis wanta mul'ate miti.
Dooktar Gaarii dhugumaa gama isaaniin liqaa irra jiru kaffaluu yoo hin dandeenye. Akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galamuu danda'a jedhu.
Liqa gara biraallee biyya biraarraas argachuu hin dandeessu biyya sanarraas argachuu hin dandeessu akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galama jechuudha. Keessumaa investimentiin biyya alaatii galu filoowun direct investment biyya kanatti investimentii gurguddaan geggeeffamu tootaalii dhaabbachuullee ni mala jechuudha.
Hanga ji'a bitootessa darbeetti Itoophiyaan dhaabbilee liqeessitoota alaarraa doolaara biiliyoona 28 liqeeffatteetti. Liqaa kana keessaa immoo doolaara biiliyoona 14 bara 2006 kaasee hanga bara 2022tti chaayinaarraa kan liqeeffatte laa jala qorannoon yuunivarsiitiin Boostan hojjete tokko.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti nu waliin tura. gaazaa keessatti lolli cimaan itti fufee yeroo jiru kanatti israa'eloonnii fi paalestiinonni erga wal waraansi xumuramee booda gaazaa keessatti maaltu akka ta'uu danda'u yaadaa jiru abbaan taayitaa paalestiin kan mootummaa mohammad abbaasiin hoogganamu gaazaa dhuunfachuuf qophii ta'uu ibseera israa'el immoo gamasheetiin abbaan taayitaa paalestiin gahee tokkollee qabaachuu hin danda'u jetti gabaasaa liindaa giraadistan yerusaalem irraa ergite. jaallanneetu akkataa nutti dhiyeessa.
gaazaa keessatti wal waraansi israa'eliif hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaatee lakkoofsi namoota du'anii dabalaa dhufuu isaatiin hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuunsa dabalaa dhufeera garuu eenyutu dhumarratti gaazaa fi namoota ishee miliyoona lamaaf tuqaa lama ta'an kanneen hedduun isaanii osoo waraanni hin jalqabameen dura hiyyummaa keessa jiraataa turan akka to'atu ifa miti. mahmeer abusaada gaazaa keessa kan jiru yuunivarsiitii al azhar keessatti piroofeesara waa'ee siyaasaati isaanis akka jedhanitti.
it doesn't seem to me that there is even consensus among the U.S. Israel uh, the regional Arab country that the international community on on what to do.
Waraanaa booda gaazaa maal gochuu akka qaban irratti yuunaayitid isteetsi israa'el biyyoota arabaa fi hawaasa addunyaa gidduutti illee waliigaltee waan jiru natti hin fakkaatu. gaazaa eenyutu bulchuuf deema.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden erga waraanni kun xumuramee booda abbaa taayitaa faalisxeen haarome akka gaazaa to'atu ka barbaadan ta'uu dubbataniiru garuu akka sagaleen lammiilee faalisxeen funaaname agarsiisutti harka saddeettamaa hanga sagaltamaa ka ta'an abbaan taayitaa faalisxeeniif hoogganaansaa ganna saddeettamii saddeetii mohaamud abbaas hin fudhatan. naannoo west baank duraan to'atu keessatti malaammaltummaatu jabaate akkasumas bu'a qabeessas waan hin taaneef gaazaa bulchuuf akka dandeettii hin qabnetti ilaalama jedhu kanas ta'e sana qondaaltonni abbaa taayitaa faalisxiin tokko tokko hamaas fonqolcha mootummaa dhiiga dhangalaasiseen erga isaan ari'ee waggaa kudha jaha booda gara gaazaatti deebi'uuf qophaa'u isaanii dubbatu barreessaa dureen jaarmayaa bilisummaa faalisxiin yookaan. PLO حسين الشهي أكجلنت أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة وأنا رايح على موزمبيق kun mirga dhaabbata bilisummaa falasxiinii fi mirga abbaa taayitaa falasxiin ka gara gaazaatti deebi'uuf qabanii akka ta'e nan dubbadha gara moozaambiik deemuun qabaa gara biyya koof uummata kootti hin deema yoo diigamellee itti gaafatamummaan kan kooti garuu kun bu'uura mul'ata siyaasaa bal'aa ka naannoof addunyaan deeggarame ta'uu qaba.
xiinxaltoonni faalisxiin akka jedhanitti filannoo paarlaamaanni dhumaa waggaa kudha torba dura gaggeeffame sana booda faalisxiinonni hooggansa ga'umsa qabuu fi isaan tokkoomsuu danda'u filachuu qabu jedhu garee intarnaashinaal kiraayisis giruup keessatti hayyuu waa'ee faalisxiinotaa akka ta'an tahaanii mustafaa akka dubbatanitti.
you have in the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance like health, education. But hawaasni addunyaa bulchiinsa sadarkaa sadarkaan namoota barataniin gaggeeffamu kan akka tajaajila fayyaaf barnootaa kennuu danda'an barbaadu garuu kun qabxii guutuu faalisxiinonni barbaadan of keessaa hin qabu isaan hoogganoota seera qabeessa barbaadu. hooggansa seera qabeessaa fi isaaniif dhaabbachuu danda'u barbaadu waa'ee tajaajila dippiloomaasii ka sadarkaa sadarkaan jiruus yoo dubbatamellee hooggansa isaaniif dhaabbachuu danda'u barbaadan kun hundumtuu ittaanee maaltu jira marii jedhu keessattillee guutummaan kadhabamedha jedhan masriin dhiyeenya kana yaada nagaa sadarkaa sadii of keessaa qabu kunis torban lamaaf dhukaasa dhaabu namoota israa'el booji'aman afurtama gadhiisisuurraa kan eegalu dhiyeessitee jirti sana booda mootummaa hayyootaa fi beektota faalisxiin of keessaa qabu ijaaruudhaan filannoo gaggeessu dhumarrattis dhukaasa guutummaatti dhaabuudhaan booji'amtoota israa'el hunda gadhiisuu hidhamtoota faalisxiin hunda bilisa baasuu fi israa'el guutummaatti gaazaa keessaa akka baatu ka jedhu of keessaa qaba. yaadni masrii kun hamaas akka hin tuqamne ka taasisu yoo ta'u muummichi ministeera israa'el benjamin netanyaahuu irra deebi'anii kun fudhatama hin qabu jechuun dubbataniiru xiinxaltoonni israa'el tokko tokko galmi hamaasiin dhabamsiisuu jedhu sun qabatamaa mitii jedhu kan duraan tika waraana keessaa turanii fi yuunivarsiitii teelaaviif keessatti piroofeesara ka ta'an maayikel milisteeyin akka jedhanitti.
Hamas first of all is an idea before an organization and uh, Hamas won't be vanished uh, even if uh, thousands.
Jalqaba kan hubatamuu qabu Hamas jaarmaan hundeeffamuu dura yaada turedha. Hamas hin badu. Walwaraansa kana keessatti shororkeessonni fi hoogganoonni siyaasaa Hamas kumaatamaan lakkaawaman yoo ajjeefamanillee ammallee Gaazaaf dirree biroo kan akka West Bank keessatti deeggartoota kuma kurnootaan lakkaawaman ni qabaatu.
Natanyaa'uun Hamaasis ta'e abbaan taayitaa Faalisxiin egeree Gaazaa keessatti gahee qabaachuu akka hin dandeenye dubbatu. Garuu egeree naannoo sanaa laalchisee karoora lafa kaa'atan hin qaban. Gaazaan akkamitti akka bultu yookaan dhumarratti akkamitti akka deebitee ijaaramtus ifa miti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanuu irratti argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digirii West irratti lakkoobsa addaa ka sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa an nitiquuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaammoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi. pirooduusarri keenya nugusuu taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan halkan gaarii boor qophii keenya idileetiin walitti deebina.